iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni edi rwembasuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu ntara ya kivu ya ruguru muri repubulika babiri bacunga parike y'ibirunga habaye ibitero ahitwa rumangabo igitero cyagabwe ku modoka yari itwaye abagarde parike ndetse n'imodoka y'umuturage ibyo bitero biza guhitana abantu cumi na barindwi undi yaba yaje guhitanwa n'ibikomere uwo ni jean bosco sebishyimbo ni minisitiri ushinzwe itangazamakuru muri guverinoma ya kivu ya ruguru muri kongo iyo nkuru n'izindi zirimo amasendika y'abakozi yiyama abategetsi mu burundi kutivanga mu mikorere yayo ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abantu cumi n'umunani barimo cumi na babiri barinda parike ya virunga mu ntara kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo barishwe baguye mu gitero cy'abagizi ba nabi nubwo bikekwa ko abo bantu bashobora kuba barishwe n'abagize imwe mu mitwe y'inyeshyamba ikorera hafi y'iyo parike ubutegetsi mu ntara ya kivu buvuga ko bwatangije iperereza kuri ubwo bwicanyi ibyo byemejwe na bwana jean bosco rubuga sebishyimbo ni minisitiri ushinzwe itangazamakuru muri guverinoma y'intara kivu ya ruguru ni mu kiganiro twagiranye murakoze kuduha umwanya kugira ngo tubashe kubamenyesha ibitero byagabwe ku ba garde parike cyangwa se bariya bacunga umutekano muri parike ya virunga ni ukuvuga ko ejo garde parike igitero cyagabwe ku modoka yari irimo itwaye abagarde parike turabizi parike yacu ni nini cyane ni ukuvuga bava mu ruhande runaka baja mu rundi ubwo rero baza guterwa bari bageze hafi ya sitasiyo yabo ndetse n'imodoka y'umuturage cyangwa se imodoka ya gisivile nayo yari ihari kandi yari irimo abantu bandi ibyo bitero biza guhitana abantu cumi na barindwi undi yaba yaje guhitanwa n'ibikomere yabashije kubona muri make mbese igitero kikimara kuba ni abantu cumi na barindwi bahise bapfa kugeza ubu ngubu rero muravuga ko abamaze gupfa ari cumi n'umunani ese mwashoboye kumenya abagabye ibyo bitero murabizi ko muri ari amashyamba yacu ya parike ya virunga harimo inyeshyamba nyinshi kandi tukaba twari tumaze iminsi hari ikibazo kiduhangayikishije kuba abagarde parike cyangwa se abacunga parike batumvikana n'abaturage baturiye bugufi ya parike kuko usanga bakenera kugira ngo binjire baje guhinga muri parike tukavuga tuti ese intandaro yaba ari iyo ngiyo kuba barangirije imyaka y'abaturage ese yaba ari uko fdr yaba uyu munsi mbese imerewe nabi mwaya ari amashamba ingabo za kongo zihanganye nayo province cyangwa se guverinoma ya province ya nord kivu ikaba yasabye ingabo kugira ngo bakore iperereza riraza kuduha amakuru yimbitse tukaza kumenya mu masaha makeya koko mwayira mitwe yose yitwaje intwaro mwarira shamba ni bande babashije gukora cya gitero kugeza ubu rero ntabwo muramenya neza umutwe uwo ari we wose ushobora kuba wagabye ibyo bitero kandi nta n'umutwe wari wigamba ibyo bitero wari ukomoje ku kibazo cy'imirwano imaze iminsi hagati y'umutwe wa fdr n'ingabo za leta ya congo iyo mirwano iracyakomeza bimeze gute birabera hehe ni byo koko imirwano iracyakomeje mu ruhande rugana aho twita ni za tongo ni ukuvuga na ni muri rucuru ariko mu gace ka segiteri ya bwito ahantu bita za tongo urabizi umukuru w'igihugu musha akimara gufata ubuyobozi yashatse kugira ngo asabe imitwe yitwaje intwaro yose ihangayikishije abaturage gushyira intwaro hasi abagomba kuja iwabo baje iwabo abakongomani basange ingabo kugira ngo dutangize iyi gahunda yo kuvuga ushaka gusubira mu buzima busanzwe abusubiremo muri make kuba benshi batarabyumvise bake nibo babyumvise ingabo zikaba zahagurukiye rero kuvuga ati ni ngombwa zigarura umutekano ku mbaraga akaba ari byo bitero byatangiye muri aka karere twizera ko bishobora kuzatuzanira umutekano cyangwa se bikagarura umutekano muri iyi kivu yacu minisitiri sebishimbo hari n'amakuru akomeje gucicikana hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye bavuga ko iyo mirwano ahubwo itarimo ingabo za kongo ko ahubwo hashobora kuba harimo ingabo mpuzamahanga harimo ngo n'iz'igihugu cy'u rwanda mwebwe nk'abantu bari aho ngaho mukurikiranira hafi ibijyanye n'iyo mirwano ayo makuru mwayemeza hari icyo muyaziho ko hashobora kuba hari ingabo zituruka hanze ya kongo zirimo kurwanya imitwe nka fdr murakoze munyamakuru murabizi ko kongo amakuba ifite ni uko igihe cyose ingabo zayo usanga zigira cyangwa se intsinzi ku mitwe yitwaje intwaro usanga benshi bakekera ko atari ingabo zacu zabikoze uyu munsi ndaza kubabwira ko intambara nyinshi igisirikare cyacu kimazemo kimaze gukamirika ni ukuvuga kimaze kuba igisirikare kabisa ku rugamba usanga ko gihagaze neza rero iyo abantu benshi babona intsinzi igisirikare cyacu kibona atereka da ingabo za kongo zakoresheje imitwe runaka muri make ndakeka ni abantu batari bakurikirana ngo bamenye yuko ingabo za kongo ubu ngubu zimaze kuba cya gisirikare gikomeye ku rugamba abo nibo bakishidikanya ko atari ingabo za kongo minisitiri sebishimbo muri guverinoma ya kivu ya ruguru nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire murakoze arakoze minisitiri jean bosco rubuga sebishyimbo ushinzwe itangazamakuru muri guverinoma y'intara kivu ya ruguru mu burundi amasendika y'abakozi arashinja abategetsi bamwe na bamwe muri leta mu madini no mu mirimo isanzwe kwivanga mu kazi kabo no gutera ubwoba abahagarariye amasendika babivugiye mu kiganiro bahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatandatu mu mujyi wa bujumbura ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza mu kiganiro batangiye ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura barongoye zona n'impuzamasendika bavuze ko muri rusangi bishimiye muri kino gihe imigenderanire iri hagati yazo hamwe na leta ariko bemeje ko mu bihe bitari bike hamaze iminsi hari abantu biha ububasha bwo kwifatira mu gahanga baserukiye amasendika no kwigisha ibijanye n'uburenganzira bwo kuja mu mashyirahamwe y'abakozi kandi babifitemo ubumenyi buke aha batanga akarorero k'abanyamadini bamwe bamwe mugabo si abo bonyene nk'uko bisigurwa na celestin sabyimana mukuru na nikosibu hari n'abashobora kuba bariko baragira ibiganiro muri politike cyangwa bavugana n'abanywanyi babo ugahura baciye bakorokera mu kubivuga iby'amasengi abadiminisitatife bo mu ndwara bobo bajana kure hariho n'abagirisha inama amasengi ugahura n'umudiregiteri generale aciye avuga ngo abo muri sendika kanaka bazoze mu nama ku munsi wa kabiri isaha cyenda ugahura n'uwo mudiregiteri generale cyangwa umudiregiteri akiyandika muri iyo nama yagirishije ugahura rero iyo bayavuga n'ibyubaka uretse n'uko atabubasha afite bwo guhamagaza inama ya sendi avuga byo gutyoza abatwara iyo sendika muri ubwo rwego arongora cyangwa akagomba ngo wenyine aba ari we arondera ngo abaserukira sendika muri ubwo rwego arongowe urumva ibyo si byo biriho mu bisata bitari bikwereye mu uhereye mu gisata cy'amagara y'abantu mu gisata cy'indero no mu bindi bisata bitari bike mu mantuze yigenga mu mashyirahamwe yigenga mugenzi wa twaruna ni csb nawe yagarutse ku kibazo c'abakozi bamaze imisi birukanwa mu mashirahamwe y'abigenga nagira akashima ukuntu ubutungane bwifata mu manza ziberekeye niko hariho uyo muri brarudi twovuga n'abandi ariko akanya saa katuronka umwanya wo kubivuga hariho abarongoye amashyirahamwe y'abakozi na cyane cyane abakora muri ayo mashyirahamwe uhura afise isano no hanze icyo bita multinational usanga batumva yuko bashyira inyungu z'akazi imbere gusa badashyira inyungu za imbere z'abakozi ugasanga rero mu kazi hama hariho ukutumvikana baramwirukanye ariko kandi baramwirukanye n'abarongoye ishyirahamwe muri sekisiyo y'amasekisiyo n'ikegera cyiwe baramusabye ko yova mu by'ukurongora sendika aranabibizi twebwe ko turafasha kandi nidufashe twarafashe naho bitabujije ko bagira bakuye ariko naho bakuye nk'uko twavuze ko leta kenshi dukorana neza turamaze kandi tubakwemeza ngaho imbere yanyu ko dushimira nk'ubushikiranganji bw'ubutungane ko imanza nka mwe zerekeye abakozi basoma amategeko koko turonse umwanya kubishikiriza barirukanye abakozi bo muri ekonete rero barongoye ishyirahamwe ry'abakozi twita sendika bashika batatu ariko ubutungane bwarabwejeje gushika ku rwego rukuru rwo hejuru muri gasamburamanga dusigaye dusaba dukurikirana ko bubishyira mu ngiro abiryo shyiramo ekoneteri twizere ko n'aba bariko barirukanwa darda nabo nyine kubera kutamenya amategeko tuhavye kandi n'amategeko menshi amategeko azosomwa nk'uko n'abandi bose bamaze iminsi amategeko asomwa igihe bariko barirukana bidaciye mu mategeko kuko kenshi birukanwa bidaciye mu mategeko nsavye nawe yagarutse kuca amategeko avuga ku banyamasendika binjira mu migambwe kuja mu mugambwe nk'umunywanyi ntibisanzwe ejo bokumva ko jewe naje kwitoza kome umushingamateka muri mbere ya bujumbura sisubira kurongora kosi niko amategeko ngendegwa ko yacu avuga atatu mugabo nk'uko mubizi itegeko shingiro ry'igihugu cacu kosi irarekuriwe umurundi wese kuja mu mugambwe agomba kandi nta n'umwe tubuza kuja mu mugambwe agomba ni uburenganzira bwiwe bwose hanyuma agiye kugirira propaganda umugambwe adacanga iby'iryo shyirahamwe ari mu ishyirahamwe ry'abakozi ari mu byose rikarimo n'ibyo by'uwo mugambwe nicyo bituma avuze ati twe turi ama projet de societe nta n'umwe w'umukuru w'umugambwe turigera dutumira ngaha mu masendika ati twagomba dusigurire projet de societe yawe cyangwa nuze porogaramu yawe kanabyo tugira amategeko ngenderwaho amasati yacu ntabiturekurira izina ni zibiri nizo zihurikiyemo amashyirahamwe y'abakozi benshi kurusha izindi mu imwe eroje hurika neza ijwi rya amerika mu karere ka rubavu aho ni mu rwanda haravugwa amakuru y'urupfu rw'uwitwe na polisi y'u rwanda agerageza gutoroka yari afunzwe akekwaho kwica inka y'uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana ku wa gatatu w'iki cyumweru dusoza nibwo polisi y'u rwanda ikorera mu karere ka rubavu yatangaje ko yafashe usibomana jean pierre w'imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko akekwaho kwica inka ya nyiramagori rachel w'imyaka mirongo ine n'umunani akaba ari n'umupfakazi w'abana batatu warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane batuye mu mudugudu wa rwamikungu akagari ka nyamikonge mu murenge wa kanzenze polisi yavuze ko ku itariki makumyabiri n'ebyiri z'uku kwezi kwa kane aribwo yitwikiriye ijoro ry'abashumba abashumba baragira inka zarimo n'iya nyiramagori rachel ngo yasanze abashumba baryamye basinziriye arabakubita ariko yamaze gutera iyo nk'icyuma mu nda y'amaganga amakuru atugeraho avuga ko inka bayibaze bayisangamo inyana y'amezi arindwi umuvugizi wa polisi mu ntara y'uburengerazuba cip bonaventure karekezi yavuze ko sibomana yasanze abashumba mu gikuyu yarabakubita babwira ko iyo nka yaramburuye bahungira ku muturanyi wabo nawe aza kureba ibyabaye ahura na sibomana ipantaro y'iruho amaraso ageze kuri iyo nka nyiramagore rachel asanga iryamye iva amaraso mu nda y'amaganga bigaragara ko yatewe icyuma cip karekezi yavuze ko amakuru yatangiye gutangwa kugira ngo sibomana afatwe kuko akimara gukora ibyo yahise agiwe afata igare arahunga afatirwa mu murenge wa cyanzarwe nawe wo mu karere ka rubavu bigaragara ko yahungaga kuko ubusanzwe atuye mu murenge wa kanzenze nk'uko uyu muvugizi yabisobanuye sibomana jean pierre yashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha rukorera kuri sitasiyo ya polisi ya kanama kugira ngo hakorwe iperereza ari naho yarasiwe agerageza gutoroka nk'uko twabibwiwe n'umwe mu bashinzwe umutekano wadusabye kugira imyirondoro y'ibanga ku mpamvu z'umutekano we ijwi rya amerika yahamagaye umuvugizi wa polisi mu ntara y'uburengerazuba n'umuvugizi ku rwego rw'igihugu ariko nta n'umwe witabye telefone inshuro zose twabahamagaye nta n'uwasubije ubutumwa bugufi twabahaye bombi tubabaza iby'aya makuru avuga ko sibomana yaba yarashwe agerageza gutoroka sibomana yari yamaze gushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha ngo iperereza ritangire ku byo akekwaho byatumye duhamagara umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha ribo madame marie michel umuhoza maze atubwira ko atari yakamenya aya makuru hari mu masaha ya mu gitondo ubwo twongeraga kumuhamagara ahashyira saa kumi z'umugoroba yavuze ko agihuze kandi n'ubutumwa bugufi twamwoherereje ntiyigeze abusubiza nyuma y'uko inka ya nyiramagore rachel bikekwa ko yatemwe n'uyu sibomani igapfa ubuyobozi bw'umurenge wa kanzenze bwavuze ko bugiye gushaka uko bumushumbusha ubwo twabazaga madame monique nyiransengimana uyobora umurenge wa kanzenze aho gahunda yo kumushumbusha igeze yatubwiye ko bagikusanya inkunga ariko anemerera ijwi rya amerika ko amakuru y'iyicwa rya sibomana bayamenyeshejwe kubera ko inkunga igomba kumushumbusha igomba guturuka mu baturage bo mu mudugudu twihaye icyumweru ariko urumva biraterwa n'igihe abaturage bazaba bamaze ku- kuyahuza Eh, ariko tuhava twari twihaye igihe cy'icyumweru icyumweru gitaha nyuma y'icyumweru gitaha tugahuza ubu haba hamaze kuboneka uh, ubushobozi bungana iki ntabwo nahita mbimenya kuko igikorwa kiri gukurikirana na joseph w'akagari amakuru se y'uko wa muntu wari watemye iyo nka ashobora kuba yishwe yo yaba ari impamo twabibonye kuri mesaje turahamya ko ari ukuri kubera yuko urwego rwa rumurinzi nirwo rwabitangaje ntitwashoboye kugira uwo tubona wo mu muryango wa nyakwigendera ngo tuvugane ariko umwe mu baturanyi uba utashatse kugira byinshi atangaza yavuze ko bumvise yuko yapfuye ayo makuru Eh, kandi tuyazi neza ntabwo twanahageze ntabwo ayo makuru tuyazi neza nta n'ibyo mwumvise Eh, iyo twumvise ni uko twumvise ko yavuye mu mwuka nta bindi amakuru dukesha umwe mu bashinzwe umutekano avuga ko ubwo abafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya kanama bari bahawe uruhushya rwo kujya mu bwiherero ahagana saa kumi n'ebyiri za mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu aribwo sibomana jean pierre yirutse ashaka gucika umupolisi aramurasa arapfa mu gihe polisi cyangwa urwego rw'ubugenzacyaha baduha amakuru arambuye kuri iki kibazo ijwi rya amerika izayatangaza nayo mu bindi biganiro byayo si ubwa mbere humvikanye gutema amatungo by'umwihariko y'uwarokotse jenoside mu ijoro ryo ku itariki makumyabiri n'ebyiri rishyira makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa gatatu umwaka ushize nabwo umugizi wa nabi yatemye inka cumi n'ebyiri z'uwitwa ndabarinze kabera wo mu murenge wa muringa mu karere ka nyabihu ku itariki makumyabiri n'umunani z'uko kwezi urwego rw'ubugenzacyaha rutangaza ko inka cumi muri zo zimaze gupfa ingingo ya magana ane na mirongo itatu na gatandatu y'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu rwanda irimo agace kavuga ko umuntu wese ku bw'inabi kandi nta mpamvu wisha cyangwa ukomeretsa bikomeye amatungo y'undi ahanishwa igifungo kuva ku mezi atandatu kugeza ku mwaka umwe n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda kuva ku bihumbi magana abiri kugeza kuri miliyoni ebyiri cyangwa kimwe gusa muri ibyo aha ariko ni ku wagejejwe imbere y'ubutabera akabihamya n'urukiko claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'aharadiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abakozi barenga magana inani b'uruganda rutunganya inyama z'ingurube muri leta ya dakota y'epfo hano muri leta zunze ubumwe za amerika banduye virusi ya korona urwo ruganda rusanzwe rukoramo abimukira benshi baturuka ku mugabane wa afurika ubu rwategetswe kuba rufunzwe by'agateganyo navuganye na bamwe mu bakozi b'urwo ruganda barimo madamu yolanda venusto umurundikazi waje muri amerika avanywe mu nkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania aratangira ambwira igihe yatangiye gukorera muri urwo ruganda twatanguye itariki munani z'ukwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda babaga ingurube kandi bakanazidandarizaho zimwe kuko tuvuge nk'abakozi bahakora benshi iyo bashatse nk'inyama barashobora kuzigurira ngaho nyine ku ikampani kuko bafite n'isitoya aho kuzidandariza rero mu bisanzwe ni kampani ya porodakisheni ku munsi iyo mugiye ku kazi mwebwe nk'abakozi b'urwo ruganda rugurisha inyama z'ingurube ah, mukora iki ubuzi buratandukanye ubuzi buhari ni bwinshi cyane ntashobora no guharura ku kubera hari ama department ashika munani rero kila department bafite ibikorwa byaho bakorera jewe aho nkorera nkorera muri floor yitwa kill rero aho hantu ni ahantu babaga inyama yani twebwe tuzikoramo zikiri mbisi ariko zimaze kurengana aho hantu dukorera twebwe izo nyama mbisi ziba zabazwe ni ukuvuga yuko zigiye mu yandi ma department nuko nuko- nuko zica ahantu hitwa muri kura kugira ngo zume zize gukorwa zize guhingurwa ukundi gushya ari uko zumye bazikore neza kugira ngo zisafirishe zigende mu mu zindi ntara no muri- no mu bindi bihugu hanyuma rero uvuze ko mwatangiye gukora aho ngaho umwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda iyo kampani yanyu bivugwa ko ikorwamo n'abantu hafi ibihumbi bitatu na magana arindwi mu minsi mikeya rero ishize bivugwa ko hadutse indwara ya korona virusi mwabimenye ryari iyo ndwara umunsi wa mbere twashoboye kumenya yuko ko habonetse abantu barwaye iyo ndwara yari itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwa gatatu niwo munsi wa mbere hatangwa ripoti y'umuntu akora muri iyo kampani afite iyo ndwara ya covid 19 nyuma yaho rero bi- biza kugenda gute ku buryo abantu hafi magana arindwi bose baje kuyandura Ah, abantu barabandanije bakora rero aho aho bubonekeye yuko igitigiri cy'abantu batera bandura indwara kiguma kiba cyinshi ku makuru twagiye tuza turumva kuko urabona iyo ufise nk'isimu ugashyiramo nk'umurongo wo kwakira amakuru ava nko mu karere ubamo turakurikirana ukaraba amakuru ukuntu ameze rero bimaze kuboneka uko harabaye umugabana wo ngaho iwacu bamaze kuvugana n'abakuru b'iyo kampani ko iyi ndwara ibaye ndanse kandi mu buryo bwo gukingira abantu ari uko bomanza bagahagarika ayo ni amakuru ndasomye ntabwo ndoba ndarayumvise ku muntu cyangwa ntabwo ndoba ndaragishijwe inama yo kuvuga ati ibi bintu ndabizi ukuntu ni ibintu ndagenda nza ndasoma mu isi mu bivanye n'umurongo nasize mu isi mu gusa ndakira amakuru hanyuma bimaze kumera uko bica bibonekana yuko harabaye impari nyinshi cyane hagati ya umugabana n'abajejwe kampani kugira ngo ikampani yugarwe ariko byagiye kubonekana yuko kampani ntishobora kubagwa bivuye ku mpamvu zivuga yuko ati ni kampani ikora ibiryo abantu barya rero hamwe buyugara abantu benshi businzikara kuko inzara nubwo turoba twikingiye korona abantu nabo badopfira mu maduka kubura indya rero harabaye impari nyinshi mwene uko ariko kujya ko babandanya babona impari ziguma ziba nyinshi ni uko n'abantu batera biyongera mu kwandura iyo ndwara gushyika yaho uwo bapima bakayimutora bace bamusubiza muhira hanyuma tuvuge nkajya mu maroka tuba ujya muntu basanze afise ijya ndwara ni uko baca baharura kuva ku roka y'uwo muntu gushika amaroka atatu nabo nyine baca babarungika muhira kugira ngo baze kuyipimisha madamu venusitino ayo maroka ushaka kuvuga naho mubika ibintu byanyu iyo mugiye ku kazi cyangwa se mwitegura kwambara indi myambaro y'akazi naho tubika imyambaro yacu tuvuge hariho nk'abantu bamwe bamwe bivanye n'amadepartementi dukoramo nk'aho dukorera twebwe twambara umwambaro guhera ku kirato ipantaro n'ishati urumva rero naho mba mvuye muhira ndambaye inshyitsi mu iroka mpindura ziriya mpuzu zanje nkazishyira mu iroka nkaca ntora ujya mwambaro w'akazi nkaba ariwo ndambara
hanyuma rero icyo gihe iyo bamenyaga ko kanaka yanduye babaraga kuva ku iroka ya mbere kugera ku ya gatatu hanyuma bakabasezerera urumva ujya mu nda yagiye gupimwa bagasanga ko afite iyo ndwara kuko raporo leta yaca ziva abadogiteri zigenda sitireti no ku kazi baca barondera ujya mu iroka yiwe ahiri hanyuma bakaca bafata bajya abantu batatu uruhande rwo hirya n'uruhande rwo hino bajya abantu bose bakaca barumika muhira kugira ngo nabo baze gupimwa muri urwo ruganda uhakorana kandi n'umugabo wawe mwebwe muri mwe hari uwanduye iyo ndwara ya coronavirus dore ko abayanduye kugeza ubu ngubu barenga magana arindwi oya gushyika ubu twebwe ngaha nta n'umwe aripimisha ariko nta bimenyetso mu bantu bo dufite ngaha mu nzu yaba jyewe n'umugenzi wawe cyangwa abana arabonekeje ibyo bimenyetso byo kurwara iyo ndwara kiretse jewe ni jewe amaze iminsi mfise umutwe ndwaye umutwe kandi uwo mutwe nawe ndawumaranye ibihe birebire cyane rero sinavuga ati iyo yangwara cyangwa n'icyo kubera nta kindi kimenyetso ndigeze mbona mu bimenyetso bavuga yuko byerekana yuko ko umuntu aba yanduye iyo ndwara
hanyuma se icyo gihe wavuze ko umurwayi wa mbere yamenyekanye hafi hagati mu kwezi kwa gatatu nyuma y'icyo gihe mu mpera kampani yafunze burundu ryari ubwa mbere na mbere kuko hamaze kuba izo mpari ati bugare bugare rero bagiye batanga amapendekezo kwamba ikampani yugagwe iminsi itatu hanyuma baroce baraba uburyo bw'uko bazoshobora gukingira abakozi babo muri icyo gihe abantu baba bicaye mu gihugu no ku wa mbere bimaze kugenda uko twagumye turonka amakuru menshi cyane avuye kuri uniyoni batumenyesha yuko ko tugiye kwicara muhira iminsi itatu ariko hamaze gushyika uwo munsi wa mbere hajya ku wa mungu no ku wa mbere hajya amamesaje menshi amakuru turonka yavuye kuri muri muri muri leta n'amakuru turonka kuri uniyoni batumenyesha yuko ko bagiye kugara kampani abana bakavuga ati vuga yuko abayuniyoni yuko kampani igiye kugagwa guhera itariki cumi na zitanu uwo munsi ari umunsi wa gatatu ariko ejo ku kampani zagomba gukorwa kandi ziveho zose kugira ngo hasigare akanya maziyo niba hari ikintu bazokora
cyo gusafisha mujya indani bazahakorera isuku akanyamagiriyo rero abantu ku wa kabiri bagera baragiye ariko benshi ntabwo bagiye bivanye n'uko idepatimenti rwego nk'idepatimenti icyo ndakoramo nk'uko navuze ni ihohiyo ni abantu dukoranye twambaye impuzu zisanzwe ni ishati n'ipantaro nta mpuzu z'imbeho tuba twambaye ariko iyo bamaze gushika indani bace babwira yuko ko baza gukorera mu zindi depatimenti kugira ngo bafashe bajya abantu kumara ziganyama benshi baciye bataha abandi baragumaho kugira ngo bahafashe kugira ngo akazi kakarengane hanyuma ubu munsi rero wabaye burundu umunsi ubugaye kampani ku ruhande rw'iwacu twebwe ndavuga ko bugaye itariki cumi na zitanu nta muntu yasubiye mu kazi gukora ariko hariho abandi bantu mu yandi madepatimenti babandanije bagenda gukora ariko simbizi kwama ngo bahegeje ryari ati igihe nabo nyine baba bafungiye burundu bahabaye ariko umunsi wamenyekanye no muri leta wari uwo munsi w'itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa kane ibihumbi bibiri
hanyuma icyo gihe bamaze kubategeka ko mudasubira mu kazi ese ubu ngubu hari icyo babahemba cyane cyane ko atari ku mpamvu zanyu mudakora ku ruhande rw'iwanjye ibyo nzi ni uko bavuze ko bazoduhemba kandi umunsi wo kuduhemba ni ejo rero umuntu atumenya neza ejo ku wa kane uko hashyitse bikabonekana yuko ko baduhembye niba ataduhemba niho tuba tumenya rero ntibaduhembye ariko bavuga yuko ko bazoduhemba ikintu kibiri tuzoba twiciye muhira ko bazoduhemba
hanyuma se hari abantu uzi baba abakomoka mu karere k'ibiyaga bigari yaba kongo uburundi cyangwa se u rwanda bashobora kuba baranduye muri urwo ruganda mwakoranaga ku by'ukuri urabona ubu nta n'imishyikirano nta muntu agendera ubundi keretse gusa abantu gutelefona gusa bisanzwe kabisa umuntu umaze kumenya umwe ndamenye ejo ndabwiwe nijoro ni umugore umwe w'umukongomani baravuze na nyine ko yari arwaye hanyuma hariho n'uyundi ku munsi wa gatatu ngiye mu isoko abantu bikorera utwabo mu isoko y'umugabo w'umusomaliya twahuye n'umuntu nyine twakorana mu kazi nawe yari umuntu w'umukenyezi yari umusudani nibo ndabaye mu gutora ibintu hajya ngiye gupimisha acarambaza sinzi ikintu amagije hanyuma hajya ngitse ngo ndamwishyure ujyanye n'iduka aramwishyura basi aca nyene nyene cavuga ati jewe nyene ndahora ngwaye corona kandi ndasohotse nijoro niho ndasohoka ati rero ndahora ngwaye ndabimenyeye aho ariko mu bisanzwe muri rusangi kabisa sindotanga inkuru ati nakana naka canke abantu bangahe babagwaye ariko ico maze kumenya gusa abantu benshi n'ahagwara ntavuga barahora naho umuntu agenda kuyipimisha ni hamwe nyene ho inyishu wicaye igenda ku kazi hanyuma mu nyuma ku kazi bagaca bagutelefona bakubaza uko umerewe ariko ku ruhande rw'abantu benshi benshi uko ndavyumva barafashwe n'iyo ndwara ariko ku kubera imana yatanze ubumenyi mu bantu hakiri kare bakamenya imiti yo kuyikingira abantu benshi n'ahagenda gupimwa arashika muhira agakoresha ijya miti ntabakigenda no ku bitaro kuko naho nyine bamaze kugupima ni uko baguhereza iminsi kanaka kugira ngo iyo minsi ishitse mbese nyine utobaterefona bivanye n'uko wumvise unaniriwe rero iyo minsi imaze kurengana bakabona ko iyo minsi irarenganye utabaterefone ni uko baca bamenya yuko ko wayinesheje rero benshi benshi ndumva uko ndumva bavuga benshi baragwaye ariko ntabwo babishyira hejuru ati jyewe ndaragwaye nuko madame venusitino nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye radiyo ijwi rya amerika kandi tubihanganishe tubifuriza kuzasubira mu kazi vuba mukongera mukabaho mu buzima nk'ubwo mwari musanzwe mubamo murakoze cyane murakoze cyane nawe kuba mwiyumviye kutuvugisha murakoze cyane we yari madamu yolanda venusto ni umurundikazi utuye muri leta ya dakota y'epfo hano muri leta zunze ubumwe za amerika ni kuri icyo kiganiro twagiranye dusorejeho amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi nshimire fatuma rimasi karara wadufashije kwegeranya aya majwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbifuriza gukomeza kugira wikendi nziza